ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwanda aho umudepite mu nteko nshinga amategeko washyizwe mu majwi n'umukuru w'igihugu kubera ubusinzi yeguye ku mirimo ye umuntu ufite myunite ufatwa inshuro eshanu esheshatu umunsi se yishe umuntu nabwo ni imyunite minisita wa jasitisi imyunite bivuze iki ehe nta budahangarwa ehe kora ibishoboka
perezida paul kagame mu ijambo rye yaganira n'abagize umuryango unity club mu rwanda kandi hakomeje gahunda yo kurekura abagororwa magana inani na babiri bari barasabye kurekurwa by'agateganyo n'abandi cumi na babiri basabye imbabazi umukuru w'igihugu bariya cumi na babiri harimo abana batanu bo muri mu igororero ry'abana rya nyagatare aho abana bapfungirwa bari munsi y'imyaka hagati y'imyaka cumi n'ine na cumi n'umunani abo bana batanu bari baratsinze neza ibizamini bya leta umwaka ushize abandi barindwi n'irya tsinda ry'abakobwa batandatu n'umuhungu umwe bari barafatiwe mu cyaha mu karere ka nyarugenge bakurikiye mugenzi wabo peri gakwaya uwera umuvugizi w'amagereza mu rwanda abarwanya umutwe wa m makumyabiri na gatatu urwanya leta ya kongo mu burasirazuba bw'igihugu baraye bigaruriye umujyi wa kabuhanga ku mupaka wa repubulika ya demokarasi ya kongo n'u rwanda bamwe mu baturage ba kongo bahungiye mu rwanda mugume ku maradiyo yanyu iki ni ikiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu aroyizi bigirimana aroyizi biriweho mwiriwe neza veniste mu karere ka afurika y'ubuseruko abategetsi bo mu gisata cy'amagara y'abantu muri uganda bavuze ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ko ikiza cya ebola cyagabanije umurindi wo kwandukira abanyagihugu ariko ibimesha makuru bivuga ko inyandiko zo mu ibanga byaronse zerekana ko iyo ndwara ishobora kuzoba imaze kwica abantu amajana atanu gushika mu kwezi kwa kane k'umwaka uza uganda imaze kuronka abantu ijana na mirongo itatu n'indwi banduye ebola na mirongo itanu na bane wahitanye kuva uwo mugera utangura kugaragara mu kwezi kw'icenda leta ya uganda yashize muri guma mu rugo y'iyindi minsi mirongo ibiri n'umwe amakomine abiri yanduye cyane ariyo kasanda hamwe na mubende leta kandi yategetse ko amashuri yugara imbere y'igihe gisanzwe kizwi cyo kugarira kw'amashuri mu gihugu cyose amakuru atangwa n'ibimeshamakuru avuga ko hari ukutumvikana hagati y'umushikiranganji w'amagara y'abantu hamwe n'abatanga imfashanyo ku kuntu amafaranga yo kurwanya ebola ariko arakoreshwa ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika i kampala natalie brown yabwiye ameshamakuru ko kuva uwo mugera wongera kwaduka muri uganda mu kwezi kw'icyenda amerika imaze gutanga miliyoni zirenga mirongo ibiri na zibiri n'ibice bitatu z'amadolari ariko aragabisha abo byega bose muri leta ko amwe muri ayo mafaranga ashobora kuba ariko araja mu mifuko ya bamwe
washington ijwi rya amerika mwebwe hanze y'umugabane wa afurika no muri leta z'ubumwe za amerika abo mu mugambwe w'abademokarate bagiye kuguma bagenzura sena ariko iby'abazotsindira ubwiganze mu nama nshingamateka ntibiradadanuka gushika kuri uyu munsi wa mbere gushika ubu ibimaze kumenyekana ku majwi amaze guharurwa inyuma y'amatora y'abashingamateka n'abakenguzamateka mu nama nshingamateka abarepublikani bafise intebe amajana abiri na cumi n'imwe gushika ubu abademokarate intebe amajana abiri na zine haracasigaye intebe mirongo ibiri ibyazo bitaradadanuka gushika amajwi yose arangijwe guharugwa uzogira ubwiganze mu nama nshingamateka asabwa kuzotsindira intebe amajana abiri na cumi n'umunani ku bashingamateka amajana ane na mirongo itatu na batanu bashashe muri iyo nama abanyepolitike batari bake muri amerika bavuga ko igihe amajwi asigaye azorangira guharurwa abarepublikani bahabwa amahirwe yo gutsindira uburongozi bw'inama nshingamateka ariko barushije abademokarate amajwi make ha ruhande y'ivyo donald trump yahoze ari perezida wa amerika yavuze ko ategekanya gutangaza kandidatire yiwe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ejo ku munsi wa kabiri muri turukiya perezida recep tayyip erdogan yavuze ko abantu batandatu bishwe abandi hafi mirongo itanu barakomereka inyuma y'aho igisasu giturikiye hagati ku mugwa mukuru istanbul ejo ku munsi w'imana yavuze kandi ko hari ibimenyetso bigaragaza ko ari igitero cy'iterabwoba icegera ca perezida fuate okte nawe yavuze ko uwaturikije ico gisasu ari umugore abategetsi nta makuru arenze batanze kandi nta muhari uracitirira
washington ijwi ry'amerika muri afghanistan abatalibani batangaje ejo ku munsi w'imana ko abagore babujijwe kuja mu bibanza vyo kwinonora imitsi hamwe n'ahakoranira abantu benshi bariko baroga iyi ngingo ije ikurikira iyiheruka gufatwa yo kubabuza kuja mu maparike no mu bibanza biberamwo amahayanishwa abagore barushirizwa kuzibirwa mu bibanza bikoranyirwamwo abantu benshi kuva aho abatalibani bagarukiye ku butegetsi mu mwaka uheze abagore n'abakobwa batari bake bakorera leta baratakaje ubuzi canke abandi bagahembwa intica ntikize kugira bagume imuhira abagore barabujijwe kandi kwifatana ingendo bonyene batari kumwe n'umugabo bongera bategekwa kwitwikira mu mitwe igihe cyose basohotse hanze y'ingo zabo amashuri y'imiyabaga y'abakobwa nayo nyene yarugawe mu gihugu cyose kuva aho abatalibani bagarukiye ku butegetsi mu kwezi k'umunani bibiri na mirongo ibiri na rimwe
urakoze aruyizi bigira imana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika mvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi iriko mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo hadi wacu ve akadomo kama naho ku mbuga za youtube instagram na facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda umudepite mu nteko nshingamategeko washyizwe mu majwi n'umukuru w'igihugu kubera ubusinzi yeguye ku mirimo ye kuri uyu wa mbere gamariyeri mbonimana wo mu ishyaka pr yari amaze imyaka ine ari umudepite inama y'abadepite yari yateganije kumukuraho ubudahangarwa kuri uyu wa mbere ku murongo wa telefone ku nteko nshingamategeko ku kimihurura ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asomutakaboyi asomutakaboyi wiru wiriweho wiriwe neza venuste none iryo yegura rya depite gamarera imburimana rigusanze ku nteko y'abadepite byifashe gute urakoze niko bimeze narinje mu kiganiro cyatumijwe na perezida wa sena w'u rwanda ikiganiro cyari gifite rwose eh, ingingo yihariye yo gukura ubudahangarwa ku mudepite tugeze muri iki kiganiro ntabwo twari twakamenye ngo ninde mudepite ugiye gukurwaho ubudahangarwa ariko tuyicaye mu kiganiro cyari gutangira saa yine n'igice hahita hasohoka itangazo ritubwira ngo ntabwo ikiganiro kibaye iryo tangazo rihurirana n'uko nanone hasohotse ibaruwa ya depite mbonimana gamariyeri wegura ku mirimo ye avuga ko ku mpamvu ze bwite yeguye bikaba rero abanyamakuru twari tumaze kuhagera twibajije tuti ikiganiro cyari kigamije kumukuraho ubudahangarwa none nivuga ko aratanguranywe abwikuyeho mbese areguye abaye umuturage usanzwe bati niyo mpamvu cyasubitswe ni uko bihagaze nonaha ku nteko ishinga amategeko uwo mudepite yari yakizwe mu majwi n'umukuru w'igihugu perezida paul kagame kubera ubusinzi yego nibyo mu mpera z'iki cyumweru mu nama ya unity club yari yabaye umukuru w'igihugu yari yatumiwe yavuze ijambo navuga ngo rirerire rwose agaruka ku ngingo zinyuranye yanakomeje rero ku bayobozi bitwaza niho navuga ubudahangarwa bwabo bagakora ibyo bashaka avuga umudepite ntabwo twari twamenya uwo ari we ko yagaragaye kenshi yasinze ariko nyine polisi igasa nkaho imutinye kubera urwego rwe yewe yanahagarukije na minisitiri w'ubutabera amubaza ngo ubudahangarwa bumera bute bukora gute reka perezida kagame tumwumve uko yagarutse kuri iki kibazo ni memba wa pariyoni yacu bafashe yanyoye bapimye igipimo cyari kigiye guturika kubera rukohora yanyoye hanyuma baza no gusanga muri rekodi zabo ibyo bibaye ngo bamufashe nk'inshuro eshanu ubu rwari urwa gatandatu ibi ngibi babona imodoka mu nzira igenda ikubita hirya ikubita hino amahirwe agira ngo ntabwo arica umuntu ariko niyo maherezo aziyica cyangwa azica umuntu wundi umuntu ufite imyunite ufatwa inshuro eshanu esheshatu umunsi se yishe umuntu nabwo ni imyunite minisita wa jasitisi imyunite bivuze iki ehe nta budahangarwa ehe kora ibi niyo wasinze ntuhangarwa niyo waba wishe umuntu wasinze ntuhangarwa asumita kaboyi watwibutsa muri make uwo depite gamariyeri uwo ari we n'uko yageze mu nteko nshingamategeko depite gamariyeri mbonimana ni uwo mu ishyaka rya pl parti liberale hanyuma yatowe muri bibiri na cumi n'umunani nyine nk'abandi badepite ikindi namuvugaho ni umudepite wari uherutse kuzana umushinga w'itegeko mu nteko ishinga amategeko umushinga w'itegeko wasabiraga abana abana b'abakobwa n'abahungu bakiri bato kuva ku myaka cumi n'itanu ko bahabwa uburenganzira ku buzima bw'imyororokere ni umushinga w'itegeko ntabwo ngo waramaganwe cyane n'ababyeyi ndetse n'abadepite ubwabo kuko mu badepite abadepite mirongo itatu bashoje bawanze cumi n'umunani bonyine aba aribo bawutorera rero baravugaga bati byaba ari ukongera kongerera abana kubashumuriza mu busambanyi nicyo kintu yibukirwaho ni ibintu bibaye mu minsi yashize kuko niwe wari wazanye umushinga watewe utwatsi niko navuga none ko yigishaga muri kaminuza y'u rwanda ubu ko avuye ku budepite birashoboka ko yasubira kuba umwarimu aha mpagaze ku nteko hari umudepite twari duhagararanye mbajije nti ubwo rero ubwo avuye mu budepite agiye kongera yigire mu kwigisha aravuga ati rero iki kintu yavuzweho ni ikintu cy'urukozasoni mu burezi ati nicyo kintu cya mbere umwarimu agomba kubanza kwitwararika ati biragoye cyane kongera kuba yatinywa kujya imbere y'abanyeshuri yaravuzwe iki kintu ubwo ntabwo tuzi wenda ngo bifata igihe kingana iki ntabwo tuzi iki amategeko wenda mu nyuma yaho yavuga ariko muri rusange aravuga ati byaba bikojeje isoni guhita yongera akajya imbere y'abanyeshuri yaravuzwe iki kintu none se ko nta budahangarwa agifite ko yabwikuyeho we ubwe hagiye gukurikiraho iki hagiye gukurikiraho ko yafatwa nk'undi muturage wese niba hari ari ibihano bihabwa umuntu wenda watwaye imodoka yasinze ubwo nawe bishobora kumugeraho kuko ubu yabaye umuturage yabaye umunyarwanda nk'abandi bari bo bose asumuta kaboyi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ku nteko y'abadepite mu rwanda kukimihurura ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza ndagushimiye cyane nawe venuste umunsi mwiza n'akazi keza mu rwanda kandi abagororwa magana umunani na babiri bari barasabye kurekurwa by'agateganyo n'abandi cumi na babiri basabye imbabazi umukuru w'igihugu bari muri gahunda yo kurekurwa kuva mu mpera z'icyumweru gishize birakomeza kuri uyu wa mbere byabaye bimaze kwemezwa n'inama y'abaminisitiri yateranye ku wa gatanu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kabo yavuganye n'umuvugizi w'amagereza mu rwanda pedi gakwaya uwera ni magana inani na babiri bari bafungiye mu magororero yose yacu ya rwanda korekishoni savisi mu gihugu hose hanyuma bariya cumi na babiri harimo abana batanu batanu bo muri mu igororero ry'abana rya rya nyagatare aho abana bafungirwa bari munsi y'imyaka hagati y'imyaka cumi n'ine na cumi n'umunani Ba- murabizi ko bafungirwa muri mu igororero rya nyagatare abo bana batanu bari baratsinze neza ibizamini bya leta umwaka ushize nibo nyakubahwa perezida wa repubulika yahaye imbabazi abandi barindwi ni rya tsinda ry'abakobwa batandatu n'umuhungu umwe bari barafatiwe mu cyaha muri mu karere ka nyarugenge bakubise mugenzi wabo abo bose baraye batashye cyangwa oya abo- abahawe imbabazi na nyakubahwa perezida wa repubulika cumi na babiri bo bashoboye kubacyura bose ariko abahawe ifungurwa ry'agateganyo bo twafunguye aho twagejeje tudasoje tuzakomerezaho igikorwa ku munsi w'ejo hari abantu wenda mube- mubibukije ifungurwa ry'agateganyo rihabwa abantu umugorwa uwo ari we wese ashobora kurisaba Ah, yaba ifungurwa ry'agateganyo ntabwo ari buri wese biterwa hari ibintu byinshi bigena bi- hari ibyaha bitemerewe ifungurwa ry'agateganyo ibyaha ndengakamere hari kuba witwara nabi mu igororero ibyo byose ntibiha umuntu amahirwe yo kuba yasaba ibyo byose rero tubishingiraho umuntu wese iyo yanditse turabanza tukareba ese uwanditse kuko yujuje ibisabwa ese igihe giteganywa kugira ngo asabe ifungurwa ry'agateganyo kirageze ibyo byose turabireba yaba imyitwarire aho uri mu igororero yaba uko yitwara muri bagenzi be byose turabireba ariko noneho tukanareba icyo itegeko ribivugaho ese igihe kirageze koko ubu rero iyo yanditse inzandiko turareka akandika agasaba hanyuma kubihabwa nanone habaho inzego zitandukanye zibikurikirana kumenya koko ko uwo muntu wasabye abikwiriye hanyuma kabineti igaterana niyo bateranye nibo batanga izo mbabazi Ah, hari abo mwari muvuze bitewe n'ibyaha bakoze ni nk'ibihe byaha udashobora ku- gusabira ifungwa- ifungurwa ry'agateganyo urugero nka jenoside yakorewe abatutsi ntabwo yemerewe ku ifungurwa ry'agateganyo Eh, hari ibindi byaha ndengakamere bikora mu bugome itegeko rirasobanukira rirabisobanura byose ibyo ni ibyaha udashobora gutangiraho liberasiyo ukurikiwe neza Oy, ibi ngibi ntabwo nkamwe mushinzwe ibyo kugorora ntibigabanya ubucucike bukunze kuvugwa mu magereza kuko ubu- uyu mwaka utangiye hari ndibaza ko ari inshuro ya kabiri bafunguwe cyangwa niba atari iya gatatu hari icyo bigabanya cyane biragabanya ariko nanone urumva ntabwo twari cyo tureba cyane nabyo ni byiza aba- ubucucike buragabanya nk'uko ubivuga ariko nanone tureba n'ibyaha ese uko bikorwa ubundi ibyaha nibyo bikwiye kurebwaho ese kuki abantu bakora ibyaha rero rwose liberasiyo konsiyoneri ifungurwa ry'agateganyo ni ikintu gihoraho buri gihembwe ubundi ribaho rero ni ibintu biteganyijwe mu mategeko yacu y'u rwanda iyo bibaye nk'ubwo biraba ariko mu by'ukuri ni no kureba ese ku ubundi abantu barinda bakora ibyaha bakagera muri gereza rero biragabanya kuko nk'uko ubivuga nibyo biragabanya natwe kandi turabyishimira ko iyo abantu basabye bujuje ibyangombwa bagahabwa icyo basabye urumva ko kuko ari byiza natwe bidushimisha nk'abashinzwe kubagorora peri gakwaya wera umuvugizi w'amagereza mu rwanda mu kiganiro kihariye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi ijwi ry'amerika uruwa mbere uruwa mbere uri gitego
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abarwanyi b'umutwe wa m makumyabiri na gatatu urwanya leta ya kongo mu burasirazuba bw'igihugu barayibigaruriye umujyi wa kabuhanga ku mupaka wa repubulika ya demokarasi ya kongo n'u rwanda ifatwa rya kabuhanga ryatumye bamwe mu baturage bahungira mu rwanda inkuru irambuye igoma jimmy shukurani bakomera inyeshyamba za makumyabiri na gatatu zirwanya leta ya kongo zafashe umujyi wa kamuhanga uri mu birometero mirongo itatu uvuye igoma umurwa mukuru w'intara ya kivu y'amajyaruguru uyu mujyi uri ku mupaka w'u rwanda na kongo mu karere ka nyiragongo wafashwe nyuma y'imirwano ikaze yahuje ingabo z'impande zombi ahagana mu masaa moya za mu gitondo kuri iki cyumweru ifatwa rya kamuhanga ryateye icyoba mu baturage baturiye uduce turi hafi yaho bamwe muri bo bahungira mu rwanda nubwo ingabo za leta zikomeza gutanga icyizere zemeza ko zifite umugambi ukomeye wo kurangiza iyi ntambara kuva imirwano yatangira uyu ubaye umujyi wa mbere uhana imbibe n'u rwanda umutwe wa makumyabiri na gatatu ufashe abatari bake babona ko mu minsi iri imbere hashobora cyane ko gukurikiraho nyiragongo yose ndetse n'umujyi ukomeye wa goma u rwanda rushinjwa na leta ya kongo kuba rukorana bya hafi n'inyeshyamba za mu makumyabiri na gatatu zirwanya ubutegetsi muri iki gihugu bamwe bakabona ko kuba noneho habonetse agace karuhuza n'aho uyu mutwe wigaruriye bishobora koroshya ubwo bufatanye bukomeza kuvugwa ariko u rwanda rukabihakana ubuyobozi bwa emu makumyabiri na gatatu bwatangaje ko budashobora gusubira inyuma na gato ko intambara ikomeje uko byamera kose avugana n'ijwi ry'amerika majoro wilingoma umuvugizi wa emu makumyabiri na gatatu yavuze ko badashobora na rimwe gutinya icyo yise ibikangisho ndetse intwaro zikomeye izo ari zo zose leta ya kongo ifite nta na rimwe twebwe dushobora gusubira inyuma uduce twafashe tuzakomeza kutubamo tuzarindira uwo ari we wese ushobora kuzadutera aho azatera aturuka hose icyo duharanira ni uburenganzira bwa muntu twebwe ntidushobora kwemerera uwo ari we wese kutuvogera uko yishakiye twebwe dufite ibintu bitatu bituyobora tuyobowe n'imana tuyobowe n'abayobozi beza na disipurine ikomeye ntabwo rero dushobora gusubira inyuma na gato n'iyo byagenda bite muri iki gihe ubuyobozi bw'ingabo za leta ya kongo frdc ntacyo butangaza ku byerekeye imirwano irimo kubera mu burasirazuba bwa kongo haba muri teritwari ya rucuru masisi beni n'ahandi ibi birasa n'ibiteye urujijo mu baturage bo mu ntara ya kivu ya ruguru gusa mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na komiseri kabeya makosa francois umuyobozi w'umujyi wa goma yasabye abaturage bose kuba maso bagafatanya n'abashinzwe umutekano mu rwego rwo kurinda uwo ari we wese ushobora guhunganya umutekano mu mujyi kandi bakirinda inkuru z'impuha zizengurutswa ku mbuga nkoranyambaga n'abo yise ko bafite umugambi mubishya bakorana n'abarwanya leta kuri ubu ingabo za kongo frdc zashyize ibirindiro byazo bikuru muri teritwari ya nyiragongo ahitwa munigi mu rwego rwo kwitegura guhangana n'uwashaka kwinjira mu mujyi wa goma jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
bakunze baradiye ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
nabibabwiraga mu kanya abanyekongo bagera kuri mirongo cyenda baraye bahungiye mu rwanda bahunga imirwano ibera muri kivu y'amajyaruguru binjiriye mu karere ka rubavu mu mirenge ya bugeshi na busasamana inkuru irambuye gloria tuyishime hari mu masaha ya saa saba zishyira saa munani ubwo impunzi z'abakongomani zahungaga ziva mu duce dutandukanye tw'iki gihugu ziza mu rwanda ziravuga ko impamvu zafashe uyu mwanzuro ari uko noneho amasasu yari yabaye menshi bagafata icyemezo cyo kuza gushaka ubuhungiro mu mirenge ya busasamana ndetse na bugeshi
twumvise amasasu abaye menshi n'abaturage bo hepfo bose bahungirira hepfo tubonye amasasu abaye menshi natwe turiruka rero turaza
yarabaye menshi kurusha uko noneho yarasa ubu se muri gucuzwa hehe nta kintu nazanye twabonye amasasu abaye menshi kubera twihanganye tubonye abaye menshi tuzina ni ayo masasu kubera abaturage bagira ngo twebwe ngo iwacu ni mu rwanda noneho tugiye kuzamuka amasasu abaye menshi tubonamo twakiriye
ngewe ukuntu naje nyine twari turi mu rugo twumva amasasu aravuze abaye menshi duhita tuzamuka duhita tugera hano haruguru nyine mu kigo mu kigo baratwakira bamaze kutwakira batuzana hano hano ahantu nyine ho batwandikiye nuko nyine bamaze kutwandika turaza baratubwira ngo buri ngo nubwo izi mpunzi zivuga ko zishimiye kwakirwa mu rwanda aho ziri kubana n'imiryango yazo ziraba ko zishaka aho kuba hatari mu miryango mu gihe iyi mirwano itaratuza turifuza aho kuba kubera ko ntitwenda gusubira tutarabona uko bigenze ngo ntabwo mwenda gusubirayo oya ntitumenya yuko twebwe ndashaje ntuyarashaje twumva yuko bawutubwira ko hano hepfo twumva umutekano tuzosubirayo tubura tuzubana namwe ngewe reba twaje duhunga ntabwo turamenya ko umutekano uriyo none rero nitumva umutekano wabayeyo yenda nibo bazotubwira babwire ba mudugudu musubire iwanyu bino mu rwanda dusubire iwacu
ubwo yazakiraga umunyamabanga nshingwabikorwa wungirije w'umurenge wa bugeshi senyoye jean pierre aravuga ko kuri ubu kubatuza mu miryango aricyo gisubizo cya hafi gihari icyakora uwabashaka ubuhungiro bw'igihe kirekire yabisaba ibyo nkambi ibyo ni ibindi bindi ibyo ni ibindi bindi abaje bari ku rwego rwo kuba bakwakirwa n'abaturanyi igihe rero byaba ngombwa ko bajyanwa ahandi ibyo hari inzira n'inzego zibishinzwe zibikurikirana ariko twe nk'ubuyobozi bwegereye ahangaha ahari kubera ibibazo twabakiriye icyo ni cyo cy'ingenzi bakiriwe n'abavandimwe
abaturiye imirenge ya bugeshi ndetse na busasamana hafi y'aho amasasu ari kumvikanira nabo baravuga ko badatuje na gato
none turi gupanga ikwapanga iki iyo agasozi kafashwe n'akandi kaba kagize ute gafite ubwoba mwenda agira ubwoba si none ko ndi umwana w'umuhondo nunanirwa kugira ubwoba
twagerageje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ku murongo wa telefone kugira ngo agire icyo avuga ku mutekano w'abaturage n'icy'impunzi ziteganyirizwa ntitwabasha kumubona imiryango y'impunzi mirongo itatu n'itatu igizwe n'abantu mirongo ine n'icyenda harimo abana mirongo itanu na batandatu abagabo batanu ndetse n'abagore makumyabiri n'umunani nibo bakiriwe n'ubuyobozi umwe muri aba niwe wajyanywe ku bitaro bya gisenyi nyuma yo gukomeretswa n'isasu kugeza na n'uyu munota imirwano hagati y'ingabo za fdr na m23 irakomeje nk'uko byumvikanishwa n'aya masasu ari gukomeza kwisukiranya ubutitsa tuyishime gloria ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
aha niho dusoreje aya makuru uyu munsi wongeye kumfasha kuyabategurira ni nadia taha hamwe nawe mbashimiye kuba mutega amatwi radiyo y'ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi inzoga uyivana mu kibindi ikagukura mu bagabo mutangire icyumweru neza mwari kumwe na venuste nshimiyimana radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabahaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabahaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika